Radyo Izwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri u rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda haravugwa ikibazo cy'ibura ry'amazi ku bahatuye ubu aya mazi nkubwiye ngo hagara minota icumi hano uya nyavome wasangamo imisonga itanu bamwe mu baturage ba rusizi wari umugabo w'ingabo muri zimbabwe letona general edzayi cimonyo yitabye imana azize indwara ya kanseri igihugu cya belarusiya cyahagaritse umuyoboro w'ikinyamakuru gikomeye gikorera kuri murandasi kinafunga abanyamakuru bacyo naho umuyobozi w'ingabo z'ubwongereza yatanze impuruza ko muri afghanistan hashobora kwaduka intambara nyuma y'itahuka ry'ingabo z'amahanga ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure amakuru yo hirya no hino ku isi turahera muri sudani y'epfo mu gihe icyo gihugu kigiye kwizihiza isabukuru y'imyaka icumi y'ubwigenge abayobozi mu muryango w'abibumbye baravuga ko ku kigereranyo abantu miliyoni umunani n'ibihumbi magana atatu barimo abana miliyoni enye n'ibihumbi magana atanu bakeneye imfashanyo y'ubutabazi byihutirwa eugene mukankusi arakomeza iyi nkuru ishami rya onu ikigega cyita ku bana unicef rivuga ko ibyishimo by'umunsi w'ubwigenge tariki ya cyenda y'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na rimwe bitamaze akanya imyaka ibiri nyuma yaho havutse intambara y'abaturage amateka yasizwe n'iyo ntambara yerekana ko abantu babarirwa hafi mu bihumbi magana ane bishwe kugeza ubu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri geneve mu busuwisi risa shirayini waduteguriye iyi nkuru avuga ko oni itangaza ko abantu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu bataye ibyabo imbere mu gihugu na miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri bambutse umupaka bahunga bakaba bakiri mu buhungiro unicef ivuga ko miliyoni umunani n'ibihumbi magana atatu barimo abana miliyoni ubu aya mazi nkubwiye ngo hagara minota icumi hano uya nyavome wasangamo imisonga itanu umurwa mukuru juba umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya unicef muri sudani y'epfo mads oyen yavuze ko igihugu kirimo kuzahazwa n'ingaruka zitandukanye z'ibikorwa bya muntu hamwe n'ibiza bisanzwe ibyo birimo urugomo ubushyamirane hagati y'amakomine ubwicanyi bwo kwihorera imyuzure idasiba n'amapfa hamwe n'ubukungu burushaho kumera nabi wenda avuga ko sudani y'epfo ari kimwe mu bihugu mu by'ukuri bifite ibibazo byugarije ikiremwamuntu kurusha ibindi ku isi kikaba na kimwe mu byibagiranye avuga ko iki gihugu gifite umubare munini w'abana bakeneye inkunga mu bantu bose bayikeneye ku isi urakoze ejeni jacob zuma wigeze kuba perezida wa afurika y'epfo ufunzwe na polisi yo muri icyo gihugu ashobora kuzarekurwa mu mezi ane nk'uko bitangazwa na minisitiri w'ubutabera fidel niyongabo arakomeza zuma ari mu munyororo kuva ku munsi wa gatatu mu ijoro aho yatangwa igihano cyo gufungwa amezi cumi n'atanu kubera yihojeje itegeko ry'umucamanza ryo kurenguka imbere y'urwego rujejwe amatohoza kuri ruswa akurikiranwa ko igihe yari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi n'icyenda gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niwe yishikanye ku biro vy'igipolisi mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu zuma azofungirwa mu kibanza ca wenyene mu kiringo c'iminsi cumi n'ine hisunzwe ingingo zerekeye ikiza ca covid cumi n'icyenda nk'uko vyatangajwe no munsi ku wa kane n'umushikiranganji ajejwe ubutungane Ronald Lamola yavuze ko iki atari igihe cyo kugira iminsi mikuru ngo ni igihe cyo kwifata no kwerekana umutima rundu yemeye ko bazofata Zuma nk'abandi banyororo aba ari bo bose Zuma yakiwe mu ibohero ryitwa Escort Correctional Center hafi y'ibirometero ijana na mirongo irindwi na bitanu umuntu avuye imuhiriwe mu ntara ya KwaZulu Natal yo mu buseruko bw'igihugu kuba abategetsi bashoboye kumuta mu mvuto byabonywe nk'igipimo gikomeye cy'iyubahirizwa ry'amategeko muri Afurika y'Epfo y'inyuma y'igihe c'intwaro karyanisha miryango ya apartheid urakoze fidel niyo ngabo reka tim harris ishimwa kwakira tujyane muri belarusiya aho icyo gihugu cyahagaritse ikinyamakuru gikomeye gikorera kuri murandasi kikanafunga abanyamakuru bacyo minisiteri y'itangazamakuru ya byelorusiya yatangaje ko urubuga rwo kuri murandasi rw'ikinyamakuru cyitwa nashaniva rwahagaritswe nyuma y'uko ibiro by'umushinjacyaha mukuru bigishinje gutangaza amakuru adasobanutse kandi atemewe iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abanyamerika ap byavuze ko ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri byelorusiya ryatangaje ko ubuyobozi bwa leta bwasatse ibiro iki kinyamakuru gikoreramo nyuma bugafunga umwanditsi mukuru wacyo n'undi munyamakuru bari kumwe ndetse na amazu yabo agasakwa iri shyirahamwe ry'abanyamakuru ryavuze ko abandi banyamakuru bane batabashije gufatwa ngo bafungwe iki kinyamakuru cya nashaniva cyashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu nicyo kinyamakuru kimaze igihe kinini mu gihugu kandi gikunzwe cyane kugeza ubu gifite abantu barenga ibihumbi ijana bagikurikira kuri murandasi umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi na leta zunze ubumwe za amerika nizo ziherutse gufatira byelorusiya ibihano nyuma y'itabwa muri yombi ry'umunyamakuru utaravugaga rumwe na leta wari mu ndege yategetswe kugwa igitaraganya nyuma agafungwa ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa gatanu Tim Harris ishimwe turacyari kumwe uratubwira ibyo umuyobozi w'ingabo z'ubwongereza watanze impuruza ko muri Afghanistan hashobora kwaduka intambara nyuma y'uko ingabo za Amerika n'iz'ibindi bihugu zariyo mu rwego rwo kurinda umutekano zitangiye kuva muri icyo gihugu nyuma y'uko ingabo z'igihugu cy'ubwongereza ziviriye muri afghanistan umuyobozi w'ingabo z'ubwongereza nick carter kuri uyu wa kane yavuze ko muri afghanistan hashobora kwaduka intambara mu banyagihugu nta ngabo z'amahanga zihari zirebera umutekano muri iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters karita yakomeje kumvikanisha ko afghanistan ishobora kwisanga nk'uko yari imeze mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ubwo hari intambara zishyamiranyije abenegihugu yakomeje avuga ko mu gihe nta ngabo z'amahanga ziriyo aribwo hazatangira kugaragara ibibazo birimo isenyuka ry'inzego z'umutekano no gusubiranamo kw'amoko bityo bikaba byaha ingufu abatalibani bakabona aho bamenera bakigarurira igice cy'igihugu nubwo bwose badashobora gufata igihugu cyose
amakuru yo hirya no hino tuyasohoreze muri zimbabwe aho wari umugaba mukuru w'icyo gihugu liyetona generale edzayi cimonyo yitabye imana azize indwara ya kanseri eugene mukankusi arakomeza ibiro bya perezida byabitangaje byavuze ko cimonyo yatabarutse mu gitondo cyo kuri uyu wa kane muri zimbabwe igisirikare gifite ijambo rikomeye muri politiki y'igihugu mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi igisirikare cyafashe iya mbere mu kweguzanya kwigendera robert mugabe gishakira inzira perezida uri ku butegetsi emerson mnangagwa liyetona generali edzayi cimonyo washyizwe kuri uwo mwanya w'ubuyobozi bw'ingabo nyuma ya kudeta yari amaze igihe ahanganye na kanseri nk'uko george caramba umuvugizi wa perezidansi ya zimbabwe yabyanditse ku rukuta rwa twitter cimonyo kimwe n'abandi bafite ipeti rya generali muri zimbabwe yarwanye urugamba rwagejeje igihugu ku bwigenge kenshi abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu bakunze kurega igisirikari kujya ku mugaragaro ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi kirenze ku itegeko nshinga
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa ya kadomu komu mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobaze voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu rwanda aho ikipe izahagararira u rwanda mu mikino olympique iteganyijwe gutangira mu mpera z'uku kwezi yamaze kugera mu gihugu cy'ubuyapani u rwanda ruzaba ruhagarariwe mu mikino itatu mbere yo kwerekeza mu mujyi wa tokyo iyi kipe y'u rwanda izaba iri mu mujyi wa hachimantai uri mu birometero birenga magana atanu uvuye i tokyo aho bazahamara iminsi cumi n'umwe mu myitozo mu kiganiro na mugenzi wacu edi rwema bwana jean de dieu mukundiyukuri uyoboye intumwa z'u rwanda yavuze ko ikipe yiteguye kandi yahawe ibikenewe byose kugira ngo izitware neza ubu turi mu mujyi wa hajimantayi kubera yuko imikino nk'uko mubizi izatangira ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa karindwi ariko turimo ariko kubera amasezerano y'ubufatanye twari dufitanye n'uyu mujyi wa hajimantayi twahisemo kubanza kuza muri uwo mujyi kugira ngo tubanze dukore imyitozo y'iminsi cumi n'umwe abakinnyi bacu bamenyere ikirere bamenyere amafunguro ndetse bamenyere n'ibindi bikorwa byose bikorerwa hano mu buyapani mbere y'uko berekeza mu mikino nyirizina i tokiyo mu mujyi niho muri n'itsinda ryose ry'u rwanda abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya barifuza kumenya ese u rwanda muri iyo mikino ruhagarariwe gute u rwanda ruhagarariwe mu mikino itatu mbereye ku mukino wa mbere ni umukino wo gusiganwa ku maguru athletics dufitemo abakinnyi babiri dufitemo hakizimana john ukina marato ndetse na yankurije marite ukina metero ibihumbi bitanu babahagarariye umukino wo gusiganwa ku maguru tukagira kandi umukino wo gusiganwa ku magare ngira ngo abantu bamaze no kumenyera ko u rwanda rufitemo abakinnyi benshi kandi ruhagaze neza no ku rwego rwa afurika no mu yandi marushanwa dufitemo witwa mugisha moyize rero ni umukinnyi umwe hanyuma tukagira n'abakinnyi bandi babiri bakina umukino wo koga agahozo alphonsine woga metero mirongo itanu bita freestyle ndetse na maniraguha eloi nawe woga metero mirongo itanu freestyle n'abo bakinnyi batanu bahagarariye u rwanda mu mikino olympique ya tokiyo 2020 umuntu yakwibaza ko bisa nk'aho uyu mubare w'abakinnyi mufite usa nk'aho ari muto iyo mikino u rwanda rugiye guhagararirwamo isa nk'aho ari mikeya haba hari impamvu mwahisemo gutwara abakinnyi bakeya cyangwa se bishobora kuba nanone byaratewe uh, n'iki cyorezo cyugarije isi muri iyi minsi kuba dufite umubare mutoya ntabwo ari amahitamo yacu ahubwo hagiye habaho eh, imbogamizi zitandukanye imbogamizi nyamukuru ni yari ijyanye kuko nk'uko mubizi imikino olympique akenshi imyanya myinshi abantu barayihatanira cyangwa se barayikinira kugira ngo batsinde bagire ibyo bita qualification standard cyangwa abantu bamenyereye nka minima so abakiriya abakinnyi bacu benshi rero kubera covid cumi n'icyenda amarushanwa menshi yarahagaze haba muri afurika no ku rwego rw'isi biza gutuma batagira amahirwe yo kujya kwitabira kugira ngo bakore ibihe bibemerera kwitabira imikino icyo rero cyabaye imbogamizi ikomeye ituma tugira umubare mutoya ndetse hari na bamwe kubera kutitegura neza birumvikana bitewe na kovide bagiye muri izo qualification ariko ugasanga batariteguye neza kubera ko za shampiyona zari zarahagaze bityo ugasanga ntabwo tugize amahirwe cyangwa se tugize ububasha bwo kugira ngo tugire umubare munini w'abakinnyi ikindi umuntu yakubaza ese ukurikije abo bakinnyi mufite ukurikije uh, uko bitwaye mu gihe cy'igerageza kugira ngo babone ayo matike yo kuza kuzitabira iyi mikino olympique amahirwe mubaha mwebwe nk'ababakurikiranira hafi anganate icyo naheraho ni uko abakinnyi bacu tubizeye icyo bagombaga kuba babona cyatuma bitegura neza batabonye ariko aya ni amarushanwa y'isi ngira ngo nk'uko mubizi niyo marushanwa ya mbere akomeye mu mikino itandukanye ikinirwamo ku rwego rwa mbere ku rwego rw'isi n'abateraniye ibihangange byose byo ku isi sinjya kukubwira nonaha ngo dutegereje imidari ibiri itatu cyangwa se itanu ihwanye n'abakinnyi bose twajyanye ariko icyo nakubwira ni uko mu bushobozi bwabo bazitwara neza cyane ko ibyo bagombaga kuba bakorerwa kugira ngo bitegure byakozwe ari nayo mpamvu uyu munsi twahisemo kuza mu rwego rwo kugira ngo bamenyere n'aho bazakinira ndetse banabona uburyo bwo kuba bari ahantu hihariye ku buryo bakwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mwamaze kugera mu gihugu cy'ubuyapani iyi mikino yagombaga kuba umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ariko iza gusubikwa kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ndetse n'uyu mwaka benshi bibazaga niba koko aya marushanwa azabaho amakuru amaze kutugeraho ni uko batazemerera abafana aribo bose muri iyo mikino nkamwe mwamaze kugera muri icyo gihugu mu bijyanye n'ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda murabona ibintu byifashe gute biragaragara yuko abayapani biteguye cyane biteguye ku rwego navuga rukomeye cyane ibijyanye n'iyi mikino olympique icya mbere umuntu ahita abona cyane cyane ko bamwe muri twe twari dusanzwe tuzi iki gihugu tumenyereye uburyo abantu bagenda haba ku kibuga haba no hanze yaho urabona yuko abantu ari bakeya cyane ku buryo bigaragara ko ingendo zagabanutse umuntu akigera ku kibuga cy'indege ahita atandukana n'abandi bagenzi baje mu bikorwa bisanzwe hari protokole yihariye abagiye mu mukino olympique bakava mu ndege nyuma bakabacisha ahantu habo bonyine bakitabwaho bakapima kovide cumi n'icyenda mu buryo bwiza ikindi gikomeye navuga ku bijyanye no kwirinda kovide cyangwa se ibijyanye no kugaragara ko ingamba zihari ni uko ubu twese aho turi muri telefone zacu babasha kubona aho turi ku buryo ushobora no kureba ukareba niba mu gice uherereyemo nta muntu ushobora kuba wagize ibimenyetso bya covid cyangwa se nta muntu ushobora kuba yarwaye bwana jean dodier mukundiye ukuri uyoboye ikipe y'u rwanda mu marushanwa y'imikino olympique i tokyo mu buyapani nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane edi rwema mu kiganiro na bwana jean de dieu mukundi ukuri uyoboye intumwa z'u rwanda mu mikino olympique mu buyapani tuvuge ibigwi ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika bakunzi b'ijwi ry'amerika ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kw'indwi radiyo yanyu ijwi ry'amerika izuzuza imyaka makumyabiri n'itanu yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima ijwi ry'amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka makumyabiri n'itanu izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga murisanga ku ijwi ry'amerika tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail com cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika imwe mu ngamba leta y'u rwanda iherutse gufata zo kurwanya ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ni ugushyiraho isaha ntarengwa ya saa kumi n'imwe yo guhagarika imirimo mito mito n'ibikorwa binyuranye by'abaturage mu turere umunani twagaragayemo umuvuduko mu ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda mu karere ka rubavu kabarirwa muri utwo iyi ngamba yatangiye kugira ingaruka ku baturage nk'uko jean batiste ndabananiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda yabibonye si ugufunga kare byonyine bihangayikishije abatuye uduce dutandukanye tw'igihugu ahubwo hari n'ubwo bakora leta yafata icyemezo cyaguma mu rugo ya kabiri ikintu abaganiye n'ijwi rya amerika bavuga ko batifuza na gato kuko bavuga ko byabasubiza mu buzima bubi banyuzemo muri guma mu rugo ya mbere uyu mwogoshi n'umucuruzi bo mu mujyi wa rubavu baravuga ko batangiye kubona izo ngaruka ubungubu muri ino minsi nta mushinga umuntu yashora ni inzara gusa kuko niyo ubonye yuriye ku manywa nimugoroba ntayibona yo kurya ni ukuvuga ngo ni igihumbi gusa winjiza ntabwo cyarenga mbere nubwo kibura tubonaga nka bine cyangwa bitanu amafaranga ari hejuru y'ibihumbi mirongo itatu ku kwezi nishyura inzu urumva rero iyo ukoreye igihumbi ni ukwitera icyuma rimwe rimwe ni ukuburara curuza akabotike ni ugutaha saa kumi n'imwe ubwo urumva ni ukwanga imikorere ntayo niba umuntu ku munsi yabonaga inyungu y'ibihumbi bine cyangwa bitanu ubu byabaye bibiri si abo bonyine aba ni abanyarubavu bavuganye n'ijwi rya amerika hashize iminsi itanu hafashwe icyemezo cyo gufunga ubushabitsi n'ibikorwa ku isaha saa kumi n'ebyiri zuzuye mu karere ka rubavu no kugashyira muri guma mu karere ku munsi w'ejo naratashye ntaha nta n'ikintu mbonye izi ni zo nagaruye uyu munsi imari narangwa yose ndacyayifite nanywera isasi ya bitatu maze gukoreramo bibiri magana atanu urukumva ngise ndayagaruza igihombo cyo kiba kirimo kuko uba uri kubireba rimwe na rimwe ukanaburara kandi wirewe ku kazi imaze kuburara inshuro imwe kandi n'uno munsi ndakeka ko ndi buburare nk'ubu kuva mu gitondo turicaye usibye umuntu umwe twakiriye muri ateriye yose kandi nta cyizere dufite ko turi bubone abandi abo barimo abafite inzu ikora inkweto za made in rwanda abamotari abacuruzi b'amakara abazunguzayi b'inyanya isambaza n'amafi iyo uganiye n'umuntu wese kuri virusi ya korona mu rwanda ahita akubwira ko yiteze ko hari ubwo azabyuka agasanga leta yafashe icyemezo cyaguma mu rugo ya kabiri aba ni bamwe muri bo turabyiteguye rwose kuguma mu rugo ndazifite cyane ko guma mu rugo yagaruka byashoboka ubu naho turabufite kabisa kuko ndi kumva abantu bari kugumya kwiyongera tu hari igihe usanga ariyo myanzuro yafatwa guma mu rugo ubwo turi kumva ati nibikomeza tubarashyiraho guma mu rugo aba bafundi babanza bo mu karere ka rubavu n'ufite ubumuga uheruka nawe w'i rubavu bavuga ko baba bagushije ishyano hongeye kubaho guma mu rugo kuko bumva bari mu byiciro byabangamirwa na guma mu rugo nk'ubu naje hano ku gutera ikiraka ntabwo mba naje ubushize nabayeho nabi sinaburaga ariko naryaga nabi iyo ndiye ibijumba gusa mba ndiye nabi ibijumba n'ibishyimbo gusa cyangwa ngarya ibijumba gusa ubu kuko biri ibyo kurya byatangiye kuboneka guma mu rugo ya mbere kubwirirwa twarabwiriwe tunarabura naburaye nyine iminsi eshatu guma mu rugo iramutse igarutse ni ikibazo ubu mfite umuryango kandi akenshi gashoboka kurya ni uko umuntu aba yagiye mu kazi mu kiraka icyo dusanze turi kubaka ubushize karaburaye nka gatatu kagezemo n'abana baraburaye bakongera akavuga ngo tugume mu rugo reka tukaba twongeye guhura n'ibindi bibazo ubuzima bwo kongera kugenda nabi aba nabo ntibifuza guma mu rugo ya kabiri uwa mbere ni umunyaburera ukora ubucuruzi burimo n'ubw'ibikoresho by'ubwubatsi butari bukomorewe muri guma mu rugo ya mbere uwa kabiri ni umunyamusanze nawe wari ufite ubushabitsi butashobokaga bitewe n'aho yabukoreraga ntabwo namenya umubare dusabye n'uko twahombye gusa nta kubaka kwarimo nawe urabyumva buri wese yumvise ko abigizemo uruhare rwo kuyirinda niwo waba umwanzuro nyawo umunsi n'abana nagiye mu mujyi kujanduza ubusambaza wamusanze mbuya ngaho iwacu ku kiyaga cya ruhondo nakoraga nk'ibihumbi nka bitatu wenda nkarya igihumbi bibiri nkabigeza mu rugo nk'ibyo by'umweru nahombye nk'ibihumbi nka mirongo itanu by'inyungu guma mu rugo yarangiye ugifite cya gishoro reka reka ndi mu rugo gusa ubu ntabyo bikora numva twagenekereza tugakomeza tukirinda uko bikwiye ariko guma mu rugo ntiyongere kubaho bavuze ko buri wese akwiye gukurikiza amabwiriza yo kwirinda virusi ya korona b'abanyarubavu bose twavuganye nabo basaba buri wese kuzirikana ayo mabwiriza iyi ni nayo ngingo umukuru wa guverinoma y'u rwanda eduard ngirente yibanzeho mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru muri ubu bucuruzi twavuga ngo curuza ujyana n'abantu babiri twari babiri hanyuma upakira ibicuruzwa bive mu ntara bijya mu yindi ariko hekujyamo batanu ni ikintu nzita kubahiriza amabwiriza mureke tuyubahirize kimwe twese kugira ngo tube ikintu twakivamo ikindi turimo kugenda tubona abantu banduza abandi babishaka aho umuntu bamupima bakamubwira turarwaye jya mu rugo wicara ejo polisi ikamufata atwaye tagisi atwaye abantu hari n'abakozi ba leta n'abakozi b'ibigo amara kubona ko arwaye ariko ejo akajya ku kazi ndagira mu rugo ubutumwa bwumvikane ko kuba wagaragayeho covid ariko ukaba utararwara ngo urembe ugomba kumenya ko ugomba kurinda bagenzi bawe kurinda n'abandi bantu mu gihe hari impungenge zaguma mu rugo mu rwanda biteganyijwe ko ubuzima buzatangira kumera uko bwahoze mbere mu gihugu cy'ubwongereza muri uku kwa karindwi mo hagati jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika tugumaho mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rusizi havugwa ikibazo cy'abaturage bafite ingorane zishingiye ku kutabona amazi meza baravuga ko bakoresha amazi y'imigezi itemba n'andi yo mu bishanga mu rwego rwo gushaka uko birwanaho n'ubwo babizi ko ari mabi ubutegetsi burabizeza ko bitarenze uyu mwaka bazaba bamaze kubona amazi meza temistokle mutijima ni umunyamakuru ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda aba baturage biganjemo abatuye mu mirenge yo mu kibaya cya bugarama n'indi igikikije ahagaragara ingano nke y'ibikorwa remezo by'amazi ku baturage bavuga ko n'ahari imiyoboro y'amazi kuyabona muri ibi bihe by'impeshyi bisa nko kubonekerwa bagahitamo rero kuvoma amazi y'imigezi itemba inyura aho batuye uyu mubyeyi na bagenzi be mbasanze ku mugezi wa Rubyiru ugabanya imirenge ya Bugarama Gikunda Mvura na Muganza twabuze amazi burundu urabona ko iyo bari kuyazana hariya ku kibanga twari turi gufata amazi agiye kutugeraho ariko ubu yahagaze ubu dufite ibibazo ushaka uje n'ahantu hose nubona ahantu hari amazi tuba dutsinzwe nta mazi ubu dufite ntayo twebwe impamvu tuvoma aya mazi ni uko amazi ku matiyo nk'ubu ngubu yarakamye ariko aya mazi nubwo muyabona gutya ikintu tuyakoresha turayafurisha tukayakaraba tukanatekesha harimo n'abayanywa abenshi banywa rusizi na rubyiro gutya nyine mu zuba niyo turi kunywa amazi ntayo amazi y'imigezi ya rusizi na rubyiro benshi mu batuye muri ibi bice bemeza ko bakesha amaramuko ni amazi bigaragarira amaso ko yanduye arasa nk'igitaka kubera ibikorwa by'ubucukuzi bw'imicanga buyakorerwamo kimwe n'indi mirimo yo kuvomerera imyaka ikorwa n'abahinga mu bishanga biyikikije n'abaturage ibyo barabizi kandi barabibona ko yanduye ariko kandi barayavoma bakanayanywa kubwo kubura uko bagira bakemera kwirengera ingaruka zirimo n'indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi bitugirira ingaruka cyane kuko abana kenshi bakunze kurwara inzoka ndetse natwe bakuru tukazirwara ingaruka se zabura nyine kandi bafuriramo ibyaha iby'abana imyenda y'abantu bakuru nyine ni ibintu byinshi bakorera muri aya mazi nose twabigenzi tukajya tuvoma ayihe mazi nose baba banyoye umucanga ukagira ubuzima noneho n'ibyaha nyine bazanamo bakarundamo baba bari koga nyine n'uko ni umucafu nyine gusa hano turahangayitse ubu aya mazi nkubwiye ngo hagara minota icumi hano uya nyavome wasangamo imisongo itanu ni ukuri ko amubwiye ngo ahagarara
bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubafasha nabo bakabona amazi meza kandi dusaba amazi nta kindi mutwoherereza amazi mugende mutuvuganire batwoherereza amazi ikintu badukorera ni uko nyine baduha amazi nibura amazi ahoraho igihe cyose tukagerageza tubona amazi meza tukavoma amazi meza abana bakabona amazi meza yo kunywa ntibanywe rubyiro icyo dushaka ni iki rero ba rwiyemezamirimo biyemeje ku kazi nibadufashe tubona amazi yo kunywa ya robine ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi yabwiye ijwi ry'amerika ko hari imishinga migari yo kongera ingano y'amazi meza ku baturage bako akizeza abo ko bitarenze uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe nabo bazaba bayabonye hari umushinga turiho dukorana na wasac hari kampani y'abashinwa yubaka amazi azaturuka ku isoko yitwa moya mu murenge wa butare akazafasha abaturage bo mu murenge wa butare igice cya nyakabuye ndetse na bugarama mu bice bya ryankana dukurikije aho imirimo igeze ibigega byinshi bimaze kuzura amatiyo batangiye kuyashyiramo ubu ngubu bari mu mirimo ya nyuma yo kubaka isoko kugira ngo noneho amazi abashe gushyirwa mu miyoboro ubundi biteganyijwe mu mpera z'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe bazaba bamaze gushyira amazi mu miyoboro tukaba twizera neza rero ko icyo gihe tuzaba dukemuye ikibazo cy'amazi makeya ingano y'amazi makeya aboneka muri biriya bice kuri iyi ngingo yo kwegereza abaturage amazi meza kandi mu buryo buhoraho leta y'u rwanda yihaye intego ko bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine abaturarwanda bose bazaba bagerwaho n'amazi meza ni intego yari yashyizwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ariko uza kurangira itagezweho kugeza ubu imibare itangwa n'ubutegetsi mu karere ka rusizi igaragaza ko ikigero cy'abaturage bagerwaho n'amazi meza kirenga gato mirongo irindwi ku ijana by'abatuye ako karere muri gahunda yo kwegereza amazi abaturage umuturage afatwa nk'uwegerejwe amazi mu gihe intera iri hagati y'aho atuye n'aho ayakura itarenze metero magana atanu mu bice by'icyaro ndetse na metero magana abiri mu mijyi icyakora hirya no hino mu gihugu abaturage baracyagenda ibirometero bajya gushaka amazi meza ahandi ugasanga abayafite hafi nabo bakiyabona by'imboneka rimwe cyane cyane muri aya mezi y'impeshyi temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokere tuve mu burengerazuba bw'u rwanda twerekeza muri tanzania aho abarundi bafite ubumuga bari muri icyo gihugu mu nkambi ya mutendeli bavuga ko bavangurwa na bagenzi babo bakavuga ko batitabwaho nk'uko bikwiriye bityo bigatuma imibereho yabo irushaho kugorana nibyo batekerereje mugenzi wacu james joven ukorera muri icyo gihugu jewe nsanzwe ndi umuntu yamugaye maze kumugara rero si ndi umuntu nikorera ikintu na kimwe nk'akarorero jewe urabye ahantu mba ni habi cyane mba mu bihema byatabaguritse mfise abana simfise uwumfasha imbeho irara iranyica simfise aho njye bakagodoro bampaye ndagashize hasi ndafise ingorane cyane nk'iki kirato ndacyambaye ubu mfise amahoro kubera imvura itagwa ndabayeho nabi cyane nza gupokera ntuma abantu kuba gusenya sisenya simvoma jewe ngenda mpura n'ingorane nk'izi ntibadufata neza nk'uko tugendana ubumuga imfashanyo badufasha urabona iyo tugiye bakagira ngo ntituramukiwe kugira ngo dufashwe tugafashwa tugafashwa mu mwaka mu mwaka kandi bakaturenganya harimwe batigera baronka imfashanyo bagendana ubumuga ibibazo duhura nabyo ni byinshi kuko kenshi iyo turiko turagenda abagendana ubumuga tugiye nko gusaba ijambo badushyira inyuma y'abandi ko tuba dufise ingufu zo kurwana abantu kuko urabona hari nk'ahantu usanga batonze usanga bamwe baca abakomeye aribo baca baca imitwe turakinjira ko batamugara tubise twebabwira ingorane twebwe twenara ubumuga urasanga tutagira aho twitura cyangwa duserukira tukagira ingorane kabura ikidufasha ingorane twahura nk'izo kabura abaduha agahuzu ugasanga hano turato tugira tukaronka ingorane nk'izo none kandi ubugira kabiri twashoboye kugenda ku isibitari tukicara naho uba ubabaye cyane ukavaho umerewe nabi babanje kudusunagura none hariho abandi bagendana ubumuga bagiye bagasaba bakamererwa nabi mu kintu cyitwa amazu hanyuma yoba naho baba bazandikiwe baca bihera abantu bishoboye bafise amafaranga hariho aho tugenda tukaronka umusada n'ahandi tugenda ntituronke turonke ugasanga biragoye bakatubwira ngo rindira rindira iyo tubituye hariho amashyirahamwe amwe ashobora kudufasha hari n'abandi nabo tugenda ugasanga biragoye ntibashobore kudufasha jewe muri rpg baramfashije barampaye agafaranga mwakuyu none ubu naho bampaye agakanju kandi nararose n'ingorane barambomorera inzu barankubita ndaja ni ku gipolisi polisi burya n'uwankoreye ikibi ntibamukurikiranye jewe ico nosaba nosaba yuko mu gihe twaba dusabye tugiye gusaba umusada ko bodushimbire ko dufise amagara make biratugora kurindira umwanya muremure canke guhagarara bakatwumviriza kare kugira ngo dushobore kwisubirira mu mihana iwacu ngaha ndiko ndaraba ubu ubu bisa n'ibigenda neza muri iri shirahamwe ritanga irya hano kuko tuni turandi mu bajejwe gukurikirana ikibazo ca psn Igi- ikintu noshira imbere eh, kugira ngo abo bagendana ubumuga hariho abantu batashoboye kugira ngo bashike kuza gukorera agafaranga bakagumaho nyene hanyuma tukaza turafashwa ibyo kurya tugafashwa na UN inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura yegeranijwe na fatu alimas kalala jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe